iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti namwe bagenzi mwese turi kumwe ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha kuri uno munsi wa mungu tariki cumi na zibiri z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na oriyani itanga ishaka ndabaha ikaze mwese
abo batanu bafashwe bakora muri ya misomo abo barundi bavuga yuko barimwo sivyo namba na gatoyi kuko nta murundi n'umwe akorera kuri ico kirindiro abo bafashwe bakorerako uwo ni colonel gaspard baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u burundi avuguruza amakuru amaze iminsi yandikwa ku mbuga ngurukanabumenyi no mu binyamakuru afise intumbero yo gucanishamo igisirikare cy'u burundi ni mu kanya gato mu kanya gato kandi tugiye kubashikiriza amakuru yerekeye ibihe vya ramadan abo mu idini rya isilamu barimwo muri iki gihe kumwe n'ayandi makuru yerekeye intambo ya y'intore mugume ku maradiyo yanyu igisirikare cy'u Burundi kirabeshuza amakuru agize iminsi atangwa ko hari abasoda b'abarundi bari muri amisom muri somaliya bari mu kagwi k'abaherutse gufatwa bagurisha ibikoresho vya gisirikare umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspard Baratuza ejo ku munsi wa gatandatu yavuganye n'ijwi rya Amerika avuga ko abavyanditse bafise intumbero yo gucanishamwo ingabo z'u Burundi ibindi kuri iyi nkuru Eloge Wiri Kaneza amakuru aherutse gutangwa n'iperereza rya somaliya ni uko hari abasirikare b'ico gihugu bafadikanya na bamwe bo muri amisome mu barungitswe kurwanya intagondwa za al shabab mu kugurisha ibigwanisho n'ibikoresho vya gisirikare iperereza rya somaliya rikemeza ko abasirikare cumi b'abavukagihugu na batanu bo muri amisome bafatanywe itonga bimwe mu binyamakuru na cane cane vyo mu gihugu c'ubuganda vyanditse ko muri abo basirikare ba misom harimwo abarundi umuvugizi w'igisirikare c'uburundi avuga ko bakwiragije ayo makuru bakeneye gucafuza ingabo z'uburundi colonel gaspar baratuza ahasigura ukuntu ivyashikirijwe atari ukuri abo batanu bafashwe bakora muri ya misomo abo barundi bavuga yuko barimwo sivyo namba na gatoyi kuko nta murundi n'umwe akorera kuri ico kirindiro abo bafashwe bakorerako abarundi bakorera muri segiteri ya gatanu abo nabo bafatiwe muri segiteri ya mbere aho bita hodani bita benardir junction ikirindiro kiriko abasirikare bo mu gihugu ca uganda gusa ntibacanze vyumvikana yuko rero utova ku birometero amajana abiri na mirongo itanu ngo ubazwe kandi atari no mu karere usanzwe ucungera kera noneho n'abategetsi b'igihugu ca uganda baramaze kuvuga yuko abagize ivyo bintu bariko barabegeranya kugira babagire amadosiye abashaka nabo gukwegera ko bavuga ko harimwo barundi nibaza yuko atabishingiye mu babireka haraciye amezi bamwe mu barongoye amashirahamwe yigenga batanguje urugamba rwo gusaba ko abasirikare b'abarundi bari mu bikorwa vyo kurondera amahoro n'umutekano hanze y'igihugu botahukana urwo rugamba bitiriye backing back our soldiers mu congereza rwashigikiwe kandi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi imva batanga ni uko ku bwabo abasirikare b'abarundi bitumvikana ingene baja kurondera amahoro n'umutekano ahandi kandi mu gihe mu gihugu cabo hari umutekano muke mbere abantu bicwa umuvugizi w'igisirikare ayibonamo umukino wa politike wo kwikunda no kwikwegerako si urukundo bwa mbere runini bafitiye abarundi igisirikare c'uburundi abasirikare ubwa mbere ho cabajanye mu gihugu ca somaliya haba no muri central africa ntibagiye bagiye gutembera canke gukora utundi tuntu duto duto bagiye batumweko n'amakungu kuko hariho ibikorwa by'iterabwoba ku isi nibyo rero bagiye kurwanya umwansi rero ugiye kumutegerera kure ukamurwaniriza iyo ari yari karategura ibyo uba ukoze ikintu kinini abara bavuga ibi rero ngo bagaruke basubire murazi yuko hari harananiranye n'amakungu ibihugu bya rutura byari byarananiwe biriruka birasubira inyuma byaracureshe rwose ku buryo somaliya kiraba igihugu nk'ibindi kumva rero bariko baravuga ngo ntibagaruke basubire boreke uwo mukino umukino wa politike bakukinira ahandi hanyuma muga bakareka abasirikare bariko bagakora igikorwa mpuzamakungu kigwanya iterabwoba ku isi bagakora kuko umunsi boreka igikorwa c'iterabwoba coshika isi yose ivuye hajya nyene nabo bariko baravuga aho bavugira hari n'aho boteba bagashikira mugabo sivyo tubifurije koloneli baratuza ahanura abanyepolitike kurabira akarorero kuri amerika aho baba abategetsi baba batavuga rumwe na leta bose bashigikira ingabo z'ico gihugu iyo ziri mu bikorwa vyo kurondera amahoro mu bice bitandukanye vy'isi iyo bakinye imikino yabo ya politike bakabona bibataye ko w'amazi canke ntibashitse ku byo bashaka gushikako n'ingoga bama baca bashaka kuza kuvuvudikira inzego zidakina politike inzego zo kwivuna abansi n'umutekano mu bisanzwe izo umunyepolitike mu gihe ashitse ku butegetsi arazikoresha kugira zirangure amabanga zijejwe gukingira igihugu n'abanyagihugu mugabo kubona abandi bavuga bakaja hariya kwisunzu ry'inzu ngo nizigira ukuye zizunguzwe gutya bakazishaka kuzicanishamwo bakoresheje mbere n'umurye bw'amahera uca wumva yuko hariho ikintu kikibuze banyepolitike bamwe bamwe b'igihugu cacu e, leta zunze ubumwe za amerika aho bamaze gushika kure iyo umwansi aboneka yaba uri muri leta yaba utari muri yo ico kintu baragihuriza ko bagira bati iki gikorwa ingabo zitegerezwa kugikora uku bakacumvikana ko mugabo gasubira mu vya politike vy'iwabo mu nyuma bo kugura amaso kuko mbega abandi ko babikora bigakunda kandi benshi usanga bizeyo inzego zijejwe ikigo cyo kwivuna amaso umutekano bo zireka koza barazitoma gatoki kuko n'ejo naho boshika ku butegetsi bazozikenera umaze gusambura izo nzego naho botsinda simbo naho botwarira ko nizo nkingi y'igihugu igihugu naco kizomaguma kiri aho niba atabagomba kukigurisha makeya igihugu cy'u Burundi cyatanguye kurungika abasirikare muri Somalia kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi amasezerano cagiranye n'ubumwe bwa afurika nuko hategerezwa kuja amabatayo atandatu ibatayo yose imara y'umwaka umwe igaca itahuka mu gihugu ubu burundi bufiseyo abasirikare barenga ibihumbi bitanu n'ijana abajayo bose babanza guhabwa inyigisho zo gukingira amahoro n'umutekano ku rwego mpuzamakungu gushika ubu abasirikare bose b'uburundi baronkejwe bene izo nyigisho iruhande y'izo nyigisho abasirikare b'abarundi bagera ku bice mirongo umunani ku ijana abo bita abaformateur mu gifaransa baronkejwe ubumenyi bwo gutanga bene izo nyigisho mu bindi bihugu uburundi ni igihugu kigira kabiri gifise abasirikare benshi mu rwego rwa misome mu gikorwa co kurwanya al shabab eroje burikaneza bujumbura ijwi rya amerika
uruhagarara rahumiwe mbega mana yanjye ibi bintu tuzobikura agatwi imbere
ukwikekana ehe mwishwanje tugasamara baradufyeta twese
banirumve ko unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abubaha ukaguhagararira ineza twese biraturaba eh tureke ibintu bihangane tubona byongera nisinye abandi bahisemo urukundo sheri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ibyo ukora umusereko nanjye nkaba umurengero mafu
ni igikino muri kirukuri ku ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba umviriza biyage n'abandi
indwi iraheze abo mu idini rya isilamu batanguye ukwisonzesha ikiringo cy'iminsi mirongo itatu bamara bisonzesheje kirababera akaryo ko gufashanya hagati yabo fidelite yishatse yaragendeye imiryango y'abayisilamu mu ntara ya makamba mu bumanuko bw'uburundi aradushikiriza uko byifashe
imana ikintu cyo gufunga ni ikintu yaremye kuva kera cyane cyane nk'iyi karine ya muhamadi yavuga ati nimufunge nk'uko bafunze abatanguye urumva ijambo ryo gufunga ryatanguye kuva kera imana yakiriza mufarume isa ni umenyeshamana wo mu idini rya isilamu ariko atanga umuco ku nkomoko yo kwisonzesha cyangwa gufunga ku bari muri iryo dini ikiringo cy'iminsi mirongo itatu cyo kwisonzesha bamara ku bw'umenyeshamana ni akaryo ko kunga ubumwe no gufashanya hagati y'abayisilamu intumwa yacu muhamadi avuga yuko indya zirya zumwe zirabakwiye babiri iza babiri zirabakwiye batatu niyo nzira iyo dufashanyirizamo uko biri kose turabisabikanye iyo habonetse umuyisilamu yoba atifise bica bituma yuko atoburaho futuru nk'abandi na muyisilamu yobura gufuturu canke akabura aho aryama canke icyo ari cyo cyose kandi abayisilamu bagenzi be bariko
turi mu gisagara cya makamba aho bita mu giswahili mu rugo rw'uwitwa sudiminani isa cumi na zibiri z'umugoroba abiwe bifunze bafungurira ko zibura iminota iri munsi ya cumi imyiteguro yo kubafungurira yarembeje aho muri uru rugo twagendeye
ibikombe ni iby'iki by'icyayi ko ari byinshi none n'ababinyweramo ni benshi mufise abantu bangahe abafungura ngaha jewe mu bisanzwe mfise abantu barenga mirongo itatu amafungura ngaha buri mwaka kuva tubayeho urabona ko nshaje twebwe akazi kacu abantu gufungurira abantu mu kwezi kw'iramazani nicyo twishinze tuzeye impembo ku mana waongeze kane wale watu-
ubu n'abari bararura imfungwa zigenewe abiriwe bisonzesheje ico benshi bita kufuturu hihwejwe abantu bahari n'ubwinshi bw'imfungurwa umengo ni ahantu habereye umunsi mukuru
ibi muri ko murarura nibyo abantu bangahe abantu mirongo ibiri basangira kuri iyi siniya Eh, bose bakoranirako abo mirongo ibiri bavuye he bavuye mu mihana hirya no hino abagabo baza kurira kwabo abakenyezi barira ukwabo mu bafungurirwa muri uru rugo harimwo abahaza kubera ko badafise uburyo n'abandi babitumwe n'izindi mvo ndi ngaho kubera turi mu gihe cy'amafungo ya ramadhani kuko ino n'utari wanyu ko muhira iwacu atari abayisilamu kandi idini ya kisilamu ivuga ati uyu ufunze sangira n'abagenzi b'abayisilamu kandi ifungurwa mufungure zibe zateguye nk'umuyisilamu kubera umugabo utaronga indobo naramubisiriye nkenza gufungira ngaha kubwira musangire kandi mutaronga indobo kandi kubwira mubane mu rugo ni amakosa ca mubisira canke kubisirira udushaba iminsi ingahe ukwezi ninkunda umukumbuzi
sinamukumbura bitari mu mategeko
iki kiringo c'iminsi mirongo itatu abayisilamu bamara bisonzesheje hariho abo kigirira ingaruka mbi akaba n'akabadandaza indya zitetse ivyo bita amaresitora mu rurimi rw'igifaransa uyu mukenyezi yatubwiye ko yitwa joseline akorera ku mugwa mukuru w'intara y'amakamba mu giswahili ibice mirongo inani ku ijana vy'abo muri ako karere nabo mu idini rya isilamu uyu mukenyezi rero avuga yuko agahomba ari kenshi muri iyi minsi abakiriya benshi b'abayisilamu nibo bahora bakunda kuja kudushorera baba bafunze benshi ku murango nico gituma turonka abakiriya ibyo kurya birarara kare ntivyarara twateka ibiro bitanu tukavyarura vyose ubu naho duteka bitatu birarara canke bikirirwa iyo turahomba sana nkuko umuga kuva mu gatondo gushika saa sita twadandaje ibihumbi bine kare twadandaza nka cumi na kimwe cumi na bitanu mw'ijoro turashobora kudandaza mirongo ibiri ariko ubu mw'ijoro turashobora gutahana ibihumbi bitanu canke bitandatu
ku rubuga ngurukanabumenyi we zitatu isilamu webu akaburungu net handitswe ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri abo mu idini rya isilamu mu burundi bagera kuri cumi ku ijana abo co kimwe n'abandi bayisilamu ku isi yose batanguye ikiringo c'amafungo ku munsi w'imana uheze ku mugwa mukuru w'intara ya makamba fidelite yishatse ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
kigira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe ahora dutuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumiye ku muntu umwe bategerezwa konka ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika
kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego ndashaka mu ndungikire ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe eee eee none mwebwe muri he ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro ntorere kazoza mushikirizwa na studio ijambo mu burundi
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza mba ndiko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
jerome nyunzima ndabaramutse nongere ndabaha ikaze bakunzi b'ikiganiro ntorere kazoza cya studio ijambo turacyari ku ruhara rw'abakenyezi mu bya politike twarabibemereye ejo bundi uno munsi n'igice cya kabiri cy'ikiyago cyerekeye uruhara rw'abo bakenyezi kirisi munezero n'ubu aracyari kumwe n'aba batumire batatu umukenguzamateka benoit nizigimana yatowe mu ntara ya ruyigi honorable marceline bararufise yahoze ari buramatari w'intara ya rutana hamwe rero na joseline bucumi aserukiye ishengero rya fekabu muri kino kiyago uno munsi bakarabira hamwe nimba by'ukuri abakenyezi batowe mu nzego ziserukira abandi boba babyifashemo neza na cyane cyane bakajya kurabira hamwe igikwiye gukorwa kugira ngo abakenyezi baserukirwe by'ukuri kirisi munezero ijambo ni rwawe
umupfasoni joseline bucumi mwibaza muravye aho abakenyezi bari mu migambwe abakenyezi bari mu nzego mwibaza ko bavyifashemwo neza ugerageje kuraba kandi tukiri tukaraba ukuri kuko ibintu byifashe nk'iyo migambwe yose mpeje kudondagura nta mugambwe n'umwe urongowe n'umukenyezi Mm.
kandi ntibisigura yuko abakenyezi nabo batobishobora Mhm.
hanyuma urabye ibyo bice mirongo itatu ku ijana bisabwa mu nama nshingwabikorwa mu migambwe ni ukuvuga yuko abo bakenyezi batatu barimwo kuri kuri bose cumi basanzwe bagize iyo nama dufate Mm.
uca usanga niyo hageze ko biga abo bashyira ku ntonde ingene Mm.
bigenda tubona yuko abantu b'abashingantahe nibo nibo baba ari benshi Mm.
bigaca bituma rero mu gufata ingingo z'ingene babatondeka wa mukenyezi ari imbere naho yogomba kuvugira ba bandi bakenyezi babishoboye Mm.
ntibahe- ntibiheza ngo bikunde bashikirwe ubwo hoho mwibaza yuko boba ico kibazo bagishika ko iyo bariko baravuga ibibazo bigoranye mbega n'inda bicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu mbega n'inde aba umukuru w'inamashinga mateka mwibaza ko ico kintu kumbere ba- baheza bakagishikako canke bagishika ku ruhande yego turiko turadugira aho nyene nibaza ko uko twohera aho hasi ugahera ku rwego rw'intara mu migambwe Mm.
ku- gushika no muri komite ku rwego rw'igihugu usanga icyo kibazo kiguma ari cyo nyene noneho naho bokwandika ko ari mirongo itatu ku ijana twabyumvise hari n'aho badashika Mm.
hanyuma rero icyo gihe hageze intonde uca wumva yuko abenshi nibo baca biha ibibanza vya mbere Mm.
Eh, ahubwo abo abo bakenyezi bari imbere by'ukuri baravuga mugabo ijwi ryabo ntirigira aho rishika bagerageza kuvuga Mhm.
Eh, hanyuma abakenyezi by'ukuri mu bisanzwe ni abantu bafise ishaka bafise umwete Mhm.
mugabo ugaca usanga nk'uko duheje kubyumva eh, nti- none- ku ntonde ntibari bwishyireko Mhm.
urumva yuko n'ugiye ko azorindira uwupfuye cyangwa uwuhawe ayandi mabanga kugira ngo bazi- babone kuduza Mm.
na burya rero bazoduza azogera gushikirwa ryari aha urumva nibaduza wa mukenyezi yagira kane ubundi agasanga agira munani usanga by'ukuri ari ikibazo kandi sinobishyira mu migambwe gusa Mm, by'ukuri naho icyo kibazo mutakimbarije ariko Mm.
tindabye naho mperereye no mu mashengero ugiye kuraba Mhm.
abakenyezi barabishoboye Mm.
mugabo nk'ubu buhamagaza inama y'abapasitori Mhm.
naho buhamagara ati amashengero yose bayahamagare abapasitori baze ko biri kose ku bapasitori amajana abiri nta bakenyezi cumi woronka Mm.
iki rero ni ikintu cyerekana yuko by'ukuri umukenyezi abishoboye ariko kugira ngo ashi- ashobore gushika ku icyo kibanza Mhm.
agishikanwa ko nande Mhm.
ibi rero nibaza yuko ntabwo ari umukenyezi ashoboye kubikora wenyine ni uko abo bashingantahe nabo batahura bakabona yuko kurya umukenyezi asanzwe ari umufasha mu rugo batahure yuko haba no mu mugambwe umukenyezi arumufasha bakagira ati nomero ya mbere ko ari umuntu w'umugabo iya kabiri nawe umu- umukenyezi bakaza baravanga gutyo kugira ngo rero umukenyezi nawe ashobore kuronka ikibanza gikwiye cyane baraba ingene bohindura Mhm.
ho kuvuga mirongo itatu ku ijana bashobore gutanga ikibanza cyiza ibitigiri byiza bishobora guha ikibanza by'ukuri umukenyezi Mhm.
bashaka kuvuga ati ubu nibe mirongo itanu Mhm.
ku ijana yego bangane Mm.
kuko nibaza yuko no mu mashuri umwana wese aje kwiyandikisha ntiba- ntibabanza kuvuga ngo ngo ubu rero mu ishuri twandike mirongo irindwi b'abahungu mirongo itatu b'abakenyezi kuko buje wese baramwakira rero i- ba- ni- kuko nkunda kubi- kubiraba mu migambwe mbega iyo bahamagaye inama ko dukunda kubibona mu Mhm.
mateleviziyo n'ahandi abenshi si abakenyezi uturaba abakenyezi nibo batamba abakenyezi nibo usanga ari benshi nibo barindira bari no kuzuba kandi benshi baje n'amaguru wanashaka Nibo baja si guteka.
benshi baza n'imiduga abakenyezi nibo bama bahari kandi ku bwinshi kandi na kare nibo benshi Mhm.
rero nibaza yuko icyo kintu bakwiye kugifatirako Mhm.
bakaraba ingene umukenyezi nawe yoronka ikibanza kuko abakenyezi b'ijambo bariho sangira ikiyago sangira ijambo rikazoza
nagira ngo mu kurangiza kino kiganiro tugire icyo tuvuze ku bijyanye n'uko umuntu yokora muri ibi bihe kumbura ngira ngo abatari bake batanguye kuraba ibihumbi bibiri na mirongo ibiri amatora akurikira mbega mu kenguzamateka benoite nizigiyimana umukenyezi yatowe na cyane cyane ku nzego ziri hejuru nka mwebwe aba ari hasi bamwitega- bamwitega kwika umukenyezi uwundi mugenzi we yamwitega kwiki murakoze ubu ubu twebwe mbere biroroshe kuko dufise am- mu mezi ata- atatu aheze ukugira kane kose duca dusubira mu mitumba urumva uretse ni- n'uko kwezi tuba turi mu mitumba dusanzwe dufise novuga ngira ngo it- nk'itegeko sinogita itegeko kuko itegeko hari igihe umuntu uko itegeko ata- utaryiyumvamo Mm.
ariko nyene uku- dusanzwe dufise nyene imi- imigambi iminsi yose ku wa gatandatu cwa ku wa gatanu duca Mm.
dusubira mu mitumba urumva rero ikintu umuntu akora ujya muri ba bakenyezi mu kayaga hari bakakuvuga abavuga bati muja kuvuga iby'imigambwe muri mwo abandi iby'imi- iby'umutekano ugasanga Eh.
ka kajambo ku mukenyezi Oya, cyane cyane tuyaga ibigoye abakenyezi hanyuma tukavugana ugasanga kenshi mbere ni- u- u- bara- urababwira uti byogenda uku kugira bimere uku n'uku n'uku mu bakenyezi tukabakuramo ibintu by'ubwoba kuko kenshi na kenshi cyatumye abakenyezi tugomba kuza turishira inyuma habaye ubwa mbere it- umenga novyita yuko habaye ubwoba Mhm.
kuko aba- ba- abagabo baradusizemo yuko abakenyezi ataco dushoboye ivyo rero nivyo tukesha hanini tuja kuganira n'abakenyezi tukabereka yuko dushoboye kandi tukababwira n'ibikenewe kugira ngo umukenyezi ashobore nawe gutera intambwe hari icyo mwo ikumbuye igira ngo ubutumwa mwoha abandi bakenyezi nka mwebwe bari mu nzego zikomakomeye nka mwebwe ariko kumbura ngira ngo uyu munsi bataratangura kuyumvira yuko ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ari mu myaka ine n'amezi makeya Ah, jeni batsi uwo ari we wese yuko mu isanzwe ikintu cyose giheze Mhm.
haba haciye haba intango nk'uko amatora mu isanzu hajya yaraheze habaye haca haba rero gutegura ayandi matora Mm.
nicyo gituma rero kuyategura si ukuvuga ngo ni ukuzogenda muri bibiri na cumi n'icyenda Mhm.
ahubwo kuyategura no guhera kwari uguheranye muri bibiri na cumi na gatanu mu kwezi mu isanzu kwi- k'umunani kw'icyenda amatora ni Mm.
ukuvuga aheze nicyo gituma umuntu wese yoba yaragiriwe ibakwe ryo gutorwa canke n'ubundi wese yafashije kugira ngo kuko hariho benshi bafashije kugira ngo n'abakenyezi batogwe ko bajya bafashije mu kuja guhimiriza abakenyezi boca biyumvamo yuko ahubwo nimba bataratangura ntibaba baracerewe kandi mugabo ba- baracerewe Mm.
ari naco gituma rero ubu u- umwe wese yoja ku kivi yaba uwatowe canke yaba u- uwuri mu mu mashirahamwe yafashije kugira ngo ico gikorwa co guhimiriza Mm.
tugasubira rero gutegura amatora ya bibiri na mirongo ibiri Mm. ndabashimire honorable marceline barufise mu mugambwe umuntu umukenyezi wese aba arimwo mu rwego rwose umukenyezi aba arimwo na cyane cyane dufatire ku mugambwe kuko turumva ko henshi na cyane cyane mu nzego ziri hejuru hari n'abavuga ko no hasi burya nawe nyine gakora buhoro buhoro umukenyezi uyu munsi yokora gute na cyane cyane umukenyezi w'umunyepolitike kugira ngo uyu bibiri na mirongo ibiri tuze tubone ko ari igihinduka Eh, umukenyezi w'umunyepolitike ikintu ca mbere yokora nico mugenzi wanje avuze kugumana n'abandi abo bandi abo bakenyezi bandi abo banyagihugu bandi abo banyamigambwe mukagumana mugabo kandi bamwe bose jewe ico niyumvira nobanza nkagira mm, novuga nkagira gute variwasiyo sinzi ngene nokivuga neza mu kirundi ko umugambwe wose ugenda ukaraba uti aha iwacu kwisuzuma twisuzume twinegure twikebuke duce dutangura rero gushinga imigambi mishasha iroresha nyene mu matora ya mirongo ibiri na bibiri na mirongo mirongo ibiri na mirongo ibiri urumva rero nico gituma nibaza nti hagati mu mugambwe Mm.
bobanza umwe wese bakisuzuma tugaca natwe twisuzuma nk'abakenyezi mugabo kandi n'abo bayoboye imigambwe b'abagabo je ku bwanje sino kwisuzuma ntababona none ko mbona hageze ko dutondekwa aribo badutondeka jewe no muhamagara nyene uwaturongoye ku rwego rwa komine rw'intara bw'igihugu ingo none tuvugane ingene abakenyezi boduga Mm.
boduza igitigiri kugira ngo tube turitegura hakiri kare Mhm.
hanyuma rero icyanyuma nyine tu- twoca tugira nuko twoca dusaba ayo mashirahamwe yose yadufashije Mhm.
yuko yotangura kare ni nk'uko nyine nari ndabivuze hanyuma biduha umwanya ukubanza kuyaga n'ibyashobotse mu nyuma yaho twigiye ibyashobotse byakunze hanyuma tugaca twumvikana ingene twobihindura hanyuma rero tugaca turoresha amaso ku Mhm.
bikurikira Mhm.
rero novuga nti na mwebwe nobabwira nti mwebwe n'ayandi mashirahamwe abishoboye Mhm.
dutangure kare Mhm.
dutangure kare ego reka ijambo rya nyuma turi he mufasoni joseline bucumi mu mashengero no mu kumbure mu yindi migwi ifasha imitima y'abantu twovuga yuko hari icumu ushobora kuba mwofasha umukenyezi uyu munsi avuga ati nakeneye kuja mu nzego inzego zaba mu mashengero zaba mu vya politiki n'ahandi hantu hose ashobora kugira ijambo murakoze cyane eh bwa mbere novuga yuko abantu bari mu mashengero nabo nyene bari mu mashengero barafise aho batwagwa mubona hari ico mwofasha mugiye gufasha u- u- mu kanya niyo mwasohoka yego murakoze cyane twama twanafashije kandi n'ubu ni ugushishikara Eh, kuko abo mu mashengero baratahura ko na bibiliya irabivuga ngo nta kuganza kutava ku mana kandi ngo twubahe abatuganza rero bisigura yuko umukenyezi ahari ubundi waba uri mu rushengero bategereza kwerekana akarorero keza hanyuma umaze kuba akarorero keza ugatanga intererano y'aho usanzwe ubaye mva rero abo bakenyezi basanzwe bari mu ishengero turabahimiriza kandi n'ubu novuga ntitugiye kubahimiriza kugira ngo bumve ko intererano yabo ari kirumara hajya baherereye haba ku mutumba bakaduga ndazi yuko no mu bashingamateka no mu bakenguzamateka ndetse no mu bashikiranganje abakenyezi bariyo abakenyezi bakijijwe turifuza ahubwo kuronka n'abakenyezi baba n'ivyegera Mm.
nabo nyene bakijijwe aho twizera yuko ahubwo bo- bonafasha cyane bagatanga intererano yabo Mm.
kugira ngo kumbure ibikorwa by'abakenyezi bishishikare gutera imbere rwose Mhm.
rero tu- tugiye kubahimiriza Mhm.
kugira ngo bumve yuko ata muntu n'umwe akwiye kubasinda bibazwa Mm.
mu iterambere ry'umukenyezi Mm.
cyangwa mu kubaka igihugu cyacu
urakoze kirisi murakoze nange batumire mwari mwamwitavye abanishimiye nimwe bakunzi b'ikiganiro ntorere kazoza ca studio ijambo jerome nyenzima nti muroranirwe mu banyu no mu vyanyu naho butaha cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
aha ni naho duhereje ibiganiro byo kuri ino saha mwakoze cyane kudutega amatwi mbaje gushimira abadufashije mu buhinga bw'ivyuma ndashimira na fatuma kararari masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikoro mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka turabararitse kubandanya mwumviriza ibiganiro n'amakuru hano ku iragijwi rya amerika mu burundi tubibutse ko mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri ijana na kane n'ibice bitatu fm i kigali site yacu ya interineti nayo ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com kuri twitter no kuri facebook naho nyine niho turi ni radiyo yacu voa mwakoze mugire umugoroba mwiza